itlhabe botlhale segompieno re rata go itse gore modirisi a ka dira eng um fa e le gore o samagana jalo le dikoloto tsa gago um ka ntlha ya gore o latlhegetswe jalo ke tiro mo ngwageng o fetileng kgotsa ebile ga o tsena jalo ngwageng wa twenty twenty one e nna jalo gore ga ona tiro ke eng se e le goreng o ka kgona jalo gore o ka se dira um dikgato tse e le goreng di maleba um batho ba le bantsi ba latlhegetswe ke ditiro tsa bona ka ntlha ya leroborobo la covid-19 mme seno se amile bokgoni jwa bona go duela dikoloto tsa bone re buisana jalo le motsamaisi wa dithuto tsa ditšhelete kwa banking association south africa e leng kgomotso modimoeng hollo o ya go ka sekaseka jalo ntlha eo re go dumedise re go amogele mo motsweding fm kgomotso madume ke siame e, ke siame maitsho ra go amogetse ngwageng wa 2021 re a leboga a re simolole fela ka gore um modirisi ke eng se e le goreng a ka se dira go samagana le ikoto tsa gagwe kwa bankeng fa e le gore ga a sa tlholo a dira a re se mo lefele ka gore ba seke ba itlhokomolosa um makwalo le di-sms kgotsa le di-phone tse ba tlebeng ba le ditsiwa ke dibanka kgotsa di-creators tsa bone ka gore ke yone tšhono eo ya gore ba ka kgona gore ba tlhalose eh, maemo a bona kere gore fo go kgonagalang fo teng ba kgone go negotiata di-installment gore ba ba tlhalosetse di di banka gore ya no ga se ke kgona go patela jana kgotsa ga le gore go kgona ga gore ba apply le se se bidiwa ya ka bo di holiday plan eh ba di apply ya so so se se se ntlha ntlha se re tsone ntse gore ba se ka ba i ba i ba itlhokomolisa di di phone kgotsa di SMS tsa di banka because ga o itlhokomolisa yone then banka kgotsa any creditor e ya go the next step because ba ipelela gore wa avoid which now the next step could be dilo tse di tshwana le bo section one twenty nine letter tse e leng gore ga o sa respond ko go tsone in ten days jaanong banka e na le tetla ya gore e ka tsaya di-legal action so i think eh se mo lefele ka eo gore ka tswetswe mm-hmm. eh bareki ba seka ba itlhokomolosa di-contact eh rather o tse monyetla o mare then we can then say gape gore re kopa then obviously gore o avoid fo kgonegang fo teng go oketsa dikoloto ka itse gore kana nako mo um the normal automatically ke ba le go ipela gore then e re ka dime fa ke ke patelefa so avoid gore o oketsa dikoloto reda o buisane le family mo ntlong gore le jana go reduce dikoloto as much as as as you can and for kgonagalang go teng perhaps re downgrade kgotsa re change le lifestyle ya rona mhm. so that re kgone go fokotsa dikoloto tseo but um, then obviously immediately proactively before o tsena go, re ke go gore before scolters house o tsena go legal re kopa gore o buisane le the credit department tsa tsa sekoloto se se tsereng ga le gore na di-credit card um buisana le either credit department kgotsa collections department o seka re ke buile le local branch le ga ya ko local branching o ba kope gore o kopa um gore ba go dialele either a credit department kgotsa the collections department because ke bone batho ba e leng gore ba tla kgona go note a kere taone gore um kgomotso o ne a buile founile mme o tlhalose situation ya gage ene o tlhalose gore re kgona go patela bokae and re kopa ka tswetse gore ga o buisana le credit department o kgotsa collections department o seka over promise o seka promise ntho e leng gore wa itse le wena gore ba se kgona go e patele re tsa ka nne ke bua ko ntlheng gore o leke go ile go negotiate gore sekoloto se ye ko tlase kgotsa o bue eh, o kope go na le dibanka tse e leng gore ga e ka ya ko di-websiteng le tla bona le bone gore ba na le information ya department tse e leng gore ba dirisana le bo debt rehabilitation dibanka tse dingwe di bitsa di-customer debt repair so o ka kgona gore maybe o ye direction eo gore ga le gore tota bona gore ga gona le gore o ka negotiate at all because ga gona tšhelete e e tsenang at all ya ka nne o tlhalosa ga o simolola gore ba bangwe ba latšheletswe ke mesebetsi so ga go sana sente e e tsenang rather ge o kope gore ko bankeng ka go fe department e tshwana le bo debt rehabilitation and recovery services for example ke bone batho ba leng gore ba ka kgona go go thusa um the other option oh, are are ntetle fela ke a ke a ke go tsene mo ganong mo ntlheng eo mm. ka jalo o setse o tlhalositse jalo gore ga o ka e se ntse o se tlhalosa ga jaana um ya ntlha gore eh, o ile kwa bankeng o ile kwa branching o tshwanetse wa wa tswelela pele wa buisana le jalo le di-creators um ba bangwe ba mafacpa a mangwe ka jalo seo se ama jang morokotso mo interest rate ra itse gore e teng mo dikoloto tse e le gore wa di tsaya seo se ama jang mm, so ka gore ko tshimologong o e simolola sentle gone ka re ko tshimologong ga nne tsaya um credit ya gago e kere so contract ya gago fela e tlebe e le gore o boletse gore wa go patela di-installment tse kana mme ebile di-interest ga o ja go nna bokana so ga le gore ga o kgone go patela um o ntse o skipa di-payment yone fela yeo ke tsa di-interest rate tsa gago and gape-gape ga ka ke bua kere ga o sa buisane le bone ka speed um account ya gago ya fitlha ko legal gape-gape go nna le dilo tse ba di bitsang di-legal fees so that's why o tshwanetse gore E o ye go bone before go na di legal fees mare ga e, o ya ko go bone kgotsa baetsa e go na le seo se ba kgonang go se dira ba reke restructure so maybe o ya ko go bone ore ba ga ne ke thetsa ke tla kgona go patela koloi mme yaanong ga setlhe ke kgona go patela installment tse ke re reduce vela restructure e affecta um period e nne o tshwanetse o patele sekoloto sa gago ka yone meaning gore di-interest rate tsa how le tsone di tle go affectega so ga ntse o bua le banka o kopa dilo tse tshwanetse tsa gore ke kopa restructure le kampong la nkokeletsa um period yaka instead of ke koloi for example in three years ke kopa gore ke in five years obviously it means gore installment ya go a ko tlase maare ge o bo o fele o ba botsa teng foo gore my interest is the interest is the department zone ho do ke tsaka bo kae so because for us for vera le tonga de a go affect Claro mi tsaba re tsi 089860223 089860333 eh letsa eh potso ya gago re bua jalo le go motse o tswa ka kwa banking association re buisana jalo gore o le modirisi o ka dira eng go samagana jalo le ikolto tsa gago SABC news re kemetse e bile ga re tsele tlhakore